Hello everyone, welcome to Boss Corners TV. If today is your first time on coming across my channel, don't forget to subscribe, hit on the notification bell so that whenever we upload videos, you'll be the first to be notified. Tony, God bless you. I deal on royal homes, Nigeria celebrities. Any royal home gist I see, I talk about it. Whether, uh, whether, um, you of your palace whether um um this uh, any anyone anyone that is what i talk about it's not because Ooni of Ife's palace that is what i'm i'm talking about it no because they are coming out to tell us to show us everything they are doing so whatever they do or show us we will talk about it so don't pick offense in anything nobody is bullying Kabiyesi here I saw somebody telling me that I bullied Kaviesi. I can never do that. And telling me that he wants to, I should bring my credential and he wants to get me a job. <laughs> Person when dey Nigeria can't give me when they abroad job. Some people are so bitter that they are they are bitter. My people, people they bitter. I'm not telling a lie and when be say dem go dey for abroad sef some dey abroad sef dem dey behave like illiterate dat one dem dey call dem educated illiterate forgetting that say i be blogger anything wey i see now dey touch life follow me for my facebook page those one dey follow me when e dey share my people. no forget to follow me when e dey like the page be my be my person my friend my follow my fans be there god bless you now. so my correct people, i don't come again you know say dis eh, rumor. some people say e don tey wen queen naomi issue dey for social media you understand when we dey tok about am as we dey see am na so we dey tok about am you understand we not just dey carry they carry and sit down sit down me except if i say am say yes so anything wey dem do just like eh, ah, ah, you know no dey see the this person king charles the way wey dem dey talk about am king charles no fit come out na come begin curse people, no come begin warn people say wey dem no talk about am You no dey do am you no see king charles the way dem talk about the wife talk about the grandchildren the son di son prince and the wife say now they don't get money again una no see am so make una wise up eh be wise up as far as eh, nobody insult in uh, anybody no insult caviarcy me i no dey insult them. i dey mind the kind words when i dey use because i know say is our king you don't use anything that you don't understand even sometimes sef if i see all these bloggers when be igbo i dey even if they use a kind words i dey even dey verse, i will come talk say no you don't use such you no fit talk say ah kabiyesi shed tears for where e dey forbid abomination you understand They no dey talk dat kind thing so my correct people, not be that one carry me come This matter is long The time when we think it will finish now e go see they come up This matter of queen naomi not on the day wey we come say queen naomi and oni of ife marry or any other one na we will dey some people dey ask question and more we ask and wetin dem ask us caviarcy na we dey ask so okay in that position some say ah queen naomi no go palace o no go this thing ah caviarcy just dey deceive you o dis and that. Your last time, my people. who are we to tell with naomi say make e no where e mind dey or where e husband day make e no make e no accept caviacy. according to what we know we know say queen naomi no they go palace if they do something he can come to the palace say you go go dey live for dear. e be say now all these promises when our oba don promise and be that one say e no go live for palace as i see this beautiful picture okaviesi and queen naomi now i carry am come now make i touch like this thing happy new month my correct people. This month of august will give us love life long life your children all the good people that is following me your god will bless your family your children god with this month of august we will have peace, healing, rest of mind, abundant prosperity in Jesus' name. Mm-hmm. And we do when they do, and God will bless us too. Oh, in Jesus' name. Happy new month, guys. May God bless you all. So, so some people they wonder. Let's say, ask Kabiyesi say, "If we now Naomi married now. Okay, which position we now Naomi go come be? Number which number? Will she be the first wife? you understand now the question that they ask which number queen naomi go come be which me too i asked the same question that which number if queen naomi like according to wetin we hear say on eh, queen naomi say that they call him oba eh, Yeah, iya oba lola you understand that is mother of the oba of tomorrow That is the mother of the king That means uh, eh, Iya Oba, prince that is prince because what do we hear say dem no even they call am this thing They no even they call am uh, <clears throat> they no even they call am uh, lo, uh, uh, olori because she talking. she even talking that day when she do interview say she be and she not be olori she be ọbalọla ìyá ọbalọla na dem dey call am for palace according to wetin me i don hear before for a very long time i don know say na iya oba na im dem dey call am even kabiyesi na iya oba na im kabiyesi dey call queen naomi you my pipo me i cannot wait to see that queen naomi and oni true true yeah so far e no stay palace i no know for una o because me i still love queen naomi and oni together i no lie to now you understand Because this one some people say they don't say only if I know go lack queen ami to move on na wetin they talk or say i hope say in this serious so somebody else answer somebody for here say what is it to you whether she is the first or sixth wife we have a culture in yoruba land if you are a yoruba person you should know the process well no be everybody go still know the process guys no be everybody go still know the process of you know say because women dey there like marian marian don go carry uh, eh, dis thing marian na im don go carry seat according to wetin we hear before say mariam dat seat wey dey sit down no be im get am as queen ami no dey there right now mariam na dem dey call wetin we dey hear say say no no first wife no second wife no third wife all of them na just equal right dem don dey see equal right because the the the way wey dem take wash queen ami leg na so dem take wash um, elizabeth leg na so dem take wash um, mariam bed Maryam own na water you understand me Maryam own na water na dem take wash her leg na dem take wash am so me i no come know whether which number you understand me i know say dem go call am iya or Balola. so whether uh, Ooni of Uh, whether dem they carry their dis thing the the dem they how dem take dey talk am uh, according to because if uh, if this girl this lady see this thing now wetin e be na dat lady He go say eh, oh he go come out again he go come out like bulldog say come dey rant dey shout e go say eh, tade no fit be oba afta caviarcy like say caviarcy wen come be oba now you understand like say caviarcy wen come be oba now say now so he take he take um, like say not be somebody through somebody else e papa not be oba now you understand so e no me you know me. He can if you not be oba today his step children can be oba you understand hmm so my people, god He say god cannot be He say god somebody con go dey bribe for here say e say eh, stop deceive yourself about your uh eh, -huh. Eh, they say i dey deceive myself about my queen you know haters sometimes you think that haters are something else to the extent sef man man they hate They tell man even hate self. They tell say Queen say Queen no longer be queen is always a queen The queen is always a queen you understand she just they separated when they have issue Which uh, eh, when Ooni of Ife eh, and uh, had issue she separate they separated that is how it should be you understand so no be you go come dey tell dem say you don't get this thing no be you go come talk am so their separation no go mean say They no fit become husband and wife again my correct people. They separated Have good and fine They are coming back gradually i pray all these haters will allow queen naomi to be you understand our beautiful queen naomi ye Ọlágúnsìyẹ of ile he said, praise the lord hallelujah i cannot wait to see to see you and the king Adéyẹyè to Ogunwusi together the second the second Are they the second tadenikawo congratulations you bring back your destination Carry a secret time for us in the palace nothing impossible at present of oh God. Hmm. my people, eh if you see the way when dem hear this gist eh say Queen Naomi and Kabiyesi say they don't reconcile if you see the way when people, ha me i never see dis kind thing before dem don even care o oh. whether dem marry six wife dem no marry six wife all dia own na for queen naomi to take take her position by fire by force so oh. hmm na dat one dem care about so anoda man moses say e say oni is deceiving queen naomi her mother has spoken concerning her daughter that cannot see and na be the thing when be say di tin dey vex me well well you understand Now lie be dat one did our mother speak to you Now question when i ask she her mother na i con tell you Now all those bloggers now, when they don't know anything about queen naomi and the palace and kabiyesi now dem just they talk all those tok wey e no dey relevant He said, god will bless us so it was this okay that one no dey e no dey e no dey relevant so all we need to do is we say god bless our beautiful queen naomi mummy adenikawo ojaja wife god will see your marriage amen god will see queen naomi's marriage you understand so god will continue to appreciate you cannot say any gist wey me i see no be me any gist wey i see for outside i go carry am i go torchlight am i go talk about am you understand all we need to do is to pray and let it work out you understand so that we no go get another uh, this thing again come get the obstacle no go come dey and that one we go dey pray about lovers of Queen Naomi for everywhere my correct people Ooni of Ife we are moving forward so um, how is how many this thing Queen Naomi is going to be now so as they make all everybody to know public announcement the position and everything so we all know and see it please share this video like